muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika iyo twifuza yuko abato baba mirongo itanu ku ijana mugabo ibyo byo guhabwa tubireke abo twari ngaha genda mugire imigambwe mutsinde amatora abo bavuga batwa bashatse kwisubiza inyuma kenshi
uwo ni visi perezida wa mbere w'uburundi gasito sindimwo mu ntara ya mwaro asobanura bimwe mu bikubiye mu mushinga w'itegeko nshinga rivuguruye iyo nkuru n'ayandi makuru arimo ayaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi turayagarukaho mu kanya gato mbere y'uko tujya mu makuru yo mu karere reka tubanze dukubitire mu mahanga umwiyahuzi yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu musigiti mu mujyi wa gambaru muri leta ya borno mu majyaruguru y'igihugu cya nigeria yahitanye abantu icumi ababibonye bavuga ko uwo mwiyahuzi yinjiyemo gato mbere y'isengesho rya mbere ryo mu gitondo ntawe uriyitira iki gitero ariko abashinzwe umutekano bavuga ko gisa n'ibyo boko haramu isanzwe ikora intambara yo kurwanya boko haramu imaze imyaka umunani imaze guhitana abantu ibihumbi makumyabiri leta ya irani yakoresheje imyigaragambyo yo kuyishyigikira televiziyo ya guverinoma yerekanye abantu ibihumbi n'ibihumbi bafite amabendera y'igihugu bagenda baririmba umuyobozi w'ikirenga ayatola al khamenei imyigaragambyo yo gushyigikira leta ya iran ije ikurikira indi myigaragambyo y'abatishimiye ubutegetsi imaze iminsi imyigaragambyo imaze kugwamo abantu makumyabiri n'umwe abandi bantu magana abiri bayirimo batawe muri yombi abategetsi ba iran uhereye kuri ayatola hameneyi ubwe bavuga ko hari amahanga atera inkunga iyi myigaragambyo mu itangazo rye ryasomwe n'abanyamakuru ba televiziyo y'igihugu yavuze ati abanzi ba iran barakoresha uburyo butandukanye burimo amafaranga intwaro politike n'ubutasi kugira ngo bateze akaduruvayo mu gihugu naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump uyu munsi mu gitondo yongeye kwandika ku rubuga rwe rwa twitter ku myigaragambyo batavuga rumwe na leta ya iran agira ati nubashye cyane abaturage ba iran barimo bagerageza kwigobotora guverinoma yabo yamunzwe na ruswa leta zunze ubumwe za amerika irateganya kandi gutumiza inama yihutirwa y'inteko ya oni ishinzwe umutekano ku isi ku kibazo cya iran
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu makuru avugwa mu karere abatwa bo mu ntara ya mwaro aho ni mu burundi ntibashimishijwe n'imibare y'uko amoko agomba gusaranganya ubutegetsi nk'uko bigaragazwa mu mushinga w'itegeko nshinga rivuguruwe ibyo babivuze ubwo bagiranaga ibiganiro na visi perezida wa mbere gasito sindimwo warimo ugerageza gusobanura ibikubiye mu mushinga mushya w'itegeko nshinga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kirisi munezero mu kabeho gafashe kari kazindukiye ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro abajejwe intwaro abaserukiye amashyirahamwe n'abatowe muri iyo ntara y'akarere ko hagati mu burundi bari bitavye mu nyubakwa za rise yaha imwaro muri bo vena ruhuna umukenguzamateka wo mu bwoko bw'abatwa yatowe mu ntara ya mwaro twumvise igabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu ibice mirongo itandatu ku ijana abahutu ibice mirongo ine ku ijana abatutsi muga hariho n'abandi barundi babatwa abatwa n'abarundi nk'abandi igihe rero muri izo mpinyanyuro ntitwiyumvisemwo nimwasubira guhinyanyura n'icubahiro cegera cya mbere c'umukuru w'igihugu muzodufate nk'abarundi bafise uburenganzira bw'abarundi natwe mu gihugu tukibonamwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko kubwiwe ikibazo kidahagaze ku kugene ibibanza bigabuwe hisunzwe ubwoko ahubwo ngo abarundi bo mu bwoko bw'abatwa barikumira gaston sindimo burundi ntitwavuga ko hari ubwoko uko ugira uvuga ubwoko ni uko muba mutavuga ururimi rumwe mudasangiye n'imico imwe kugira ngo dutore inyishu twarapfundikanije amasezerano kugira ngo turabe yuko twobivamo iyo twifuza yuko abatwa baba mirongo itanu ku ijana mugabo ibyo byo guhabwa tubireke abatwara ingaha genda mugire imigambwe mutsinde amatora abo bavuga abatwa bashatse kwisubiza inyuma kenshi kandi intwaro zamyeho zitigeze zibaha agaciro zibaha amatongo ngo baribe nk'abantu mu kigwati c'abatwa c'igihinga muri komine kayokwe hari abatwa batanezerewe no kugene izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro zakozwe nyabenda abona ko hoba ugukosora si kuvuga ngo ntidukerebuka kuko twebwe turafise ubu abantu bize nta kibanza kanaka umutwe atawushobora kujamo kubera afise abifitiye impamyabushobozi ntaco tuma atajamo ahubwo kimwe gusa bahinyanya ibwirizwa shingiro boshiramwo ivy'abatwa kuko abatwa n'abari abantu nk'abandi kandi arabene gihugu icigwa vyampaye nabonye ko bibandanije ku biteba bitebe bitebuke abatwa bazobandanya atajambo bafise mu gihugu kuko mu nzego zifata ingingo urumva ntibarimo ubwawe iyaba uri mu bateguye izo mpinyanyuro wari kugishinga ibice bingana gute n'imiburiburi nari kugira ibice nka mirongo ine ku ijana ku bahutu na mirongo itatu ku ijana ku batutsi ku batwa nabo bagaca batwara ibyo bice byaba bisigaye isekeza leta y'u Burundi yatanguje mu ntara zo gusigura imenyenyero z'ibwirizwa nshingiro n'uko ugene abarundi bozemeza gisa n'igishitse ku musozo bikaba bitegekanijwe ko hazokugururwa ikiringo c'indwi zibiri co gusigura igituma izo mpinyanyuro zokwemezwa mu runani amizero y'abarundi na cane cane kubegamiye umushingamateka Gatongwasa bavuga yuko batemera na gato izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro baramaze gushikiriza impungenge bafise yuko bashobora kutazemererwa kwigisha kudatora izo mpinyanyuro ku ruhande rwa leta y'u Burundi aho intumwa zayo zagiye ziraca eka n'uyu munsi bizeza ko ikiringo cyo kwigisha kizoba cugururiwe abigisha gutora ego n'abigisha gutora oya imwaro Chrisi Munezero ijwi rya Amerika
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe tumaze iminsi itatu gusa mu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu mwaka muri uyu mwaka wose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi radiyo ijwi ry'amerika yabagejeho inkuru mu nzego zinyuranye z'imibereho y'igihugu n'ubuzima bwanyu namwe kandi mwagize uruhare rwo kutugezaho ibitekerezo byanyu ku bibazo binyuranye byigaragaza iwanyu nabyo twabashije kubisangira n'abatwumva aho bari hose ku isi mu gusubiza amaso inyuma y'ibyaranze uyu mwaka twarangije ijwi rya amerika rikomeje kubagezaho bimwe mu by'ingenzi twibanzeho mu nkuru twabagejeho umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana yadukoreye incamake y'amakuru ku bibazo n'imibereho myiza y'abaturage mu duce tw'uburengerazuba n'amajyaruguru y'u rwanda duhereye ku by'ibanze umuntu agenera mu buzima bwe bwa buri munsi muri uyu mwaka hari abaturage batari bake bumvikanye bavuga ko kubona ifunguro ari ingorabahizi kuri bo kandi ko batari mu bahabwa ubufasha leta igenera abatishoboye kurusha abandi muri gahunda ya vup imibereho ni ugusabiriza nicyo kidutunze dutunzwe no gusabiriza yemwe tubayeho nabi rwose kandi namwe muri kubireba ducaga inshuro twayibura tukaburara n'abana mbese dusa nk'impunzi usibye ko turi mu gihugu twabwiriwe turyaga nijoro twabibonye n'aka kana ngo kabwiriwe se kabwiriwe akana k'imyaka nk'iyi barabwirirwaga ndakibazo baramenyera ni ikibazo kigira ingaruka ku bana mu buryo bwihariye kuko ubushakashatsi bwakozwe ku mirire n'imikurire y'abana mu gihugu hose mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu igashyirwa ahagaragara mu ntangiriro z'uyu wa bibiri na cumi na karindwi yerekanye ko abana mirongo itatu n'umunani ku ijana mu rwanda bafite ibibazo byo kugwingira nk'ingaruka z'imirire mibi bisobanuye ko umwe mu bana batatagaragaza ibi bibazo ibintu inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko biteye inkeke kuko iyo umwana agwingiye bimugiraho ingaruka no mu bwenge inzobere zigaragaza ko ingaruka zo kugwingira k'umwana mu myaka itanu ya mbere y'ubuzima bwe ku isi yose zihora zigaruka iteka ryose zigasaba ko hakorwa ibishoboka abana ntibagwingire kuko iyo bamaze kugwingira nta bubasha umuntu aba agifite bwo kubikosora iyi mibare kandi yerekanye ko uretse abana mirongo itatu n'umunani ku ijana bagwingiye abagera ku icyenda ku ijana bafite ibiro bitajyanye n'imyaka yabo naho batatu ku ijana bafite ikibazo cy'inzara mu gihe mirongo irindwi n'umunani ku ijana by'abagore bonsa abana bari hagati y'amezi cumi n'abiri na makumyabiri n'atatu batabona indyo yuzuye icyakora leta y'u rwanda yafashe ingamba zigamije kugabanya ku kigero gishoboka ikibazo cy'imirire mibi mu bana ishyiraho gahunda yiswe shisha kibondo aho ababyeyi bahabwa amata afasha abana babo mu mikurire myiza hari ababwiye ijwi rya amerika ko byabafashije cyakora nazanye umwana ameze nabi yari afite uburwayi bwo bitaga bwaki yari afite amezi umunani yapimaga ibiro bine ariko ubu guhera batangira kumereza yano mata ari kugenda ari kwiyongera ibiro mazemo nk'amezi atanu ubu ngubu wigeze umupimisha ngo urebe ibiro afite ari gupima bitandatu yagaruye isura nta kibazo rwose uretse iby'imirire abandi nabo bavuga ko aho batuye ari nko hanze aho kwikinga imvura imbeho n'izuba bavuga ko ari ikibazo baburiye igisubizo urabona imyenda yadusaziyeho iki amazu gacu garahirimye ntitugira hepfo haraguru imbeho iraza iraza ariko umuntu akabyihanganira kuko nta kundi byamera iyo ufite imibereho itari idahwitse cyane wemera kubaho gutyo kugira ngo urebe ko waramuka iyo ugize amahirwe ukaramuka mwadusabira ubufasha bakatwubakira agandi mazu n'ahaga ngahaga karazinduka karaturidukiraho tuzapfira mu nzu bamwe muri aba kandi bahawe na leta inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda yatangijwe na perezida paul kagame mu bihumbi bibiri na gatandatu mu ntara zitandukanye z'u rwanda hari abahawe izi nka bemeza ko zabafashije kwiteza imbere aho benshi bagenda bikura mu bukene bakava mu cyiciro cy'ubudehe kimwe bakajya mu cyisumbuye ariko hari n'abandi bagiye bumvikana bavuga ko ahubwo byababujije umwanya wo kujya kwicira inshuro bakamara igihe kinini baziragiye muri bo harimo n'abarana nazo mu nzu nk'uyu nguyu noneho rero aho ahangaha ni naho ubona nsana noneho rero aho ndara ni hano icyumba cy'uburiri ni iki iyi nyana mbona ahangaha ni iyawe ni iyanjye bampaye yagira inka ubwo ngubwo urarana nayo hano mu nzu ndabona icukiro ry'amase hose mbega kugira ngo nyishyire aha ni ikibazo cyo kugira ngo batayinyiba kuko ibisambo bibaga byinshi ubwo rero nk'igihe mba nasinze ari nijoro bayinyuza bakayijyana ubwo nkayiyegereza hano none se kutanakinga ubundi ntibayiba nsinziraga ndaraga ndi kuyireba umuhigo wa leta wari uw'uko uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi imiryango ibihumbi magana atatu mirongo itanu itishoboye izaba yarahawe inka kandi umukamo wazo akaba ari wari utegerejweho kuvugurura imirire y'abaturage kongera umusaruro ukomoka ku bworozi no gusagurira isoko gusa imibare itangwa na minisiteri ifite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano yerekana ko kugeza mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi mu rwanda hose hamaze gutangwa izirenga hagati y'ibihumbi magana atatu mu birebana n'ubuzima naho hagiye humvikana amajwi y'abakigoye no kwivuza cyane nk'abatabasha kwiyishyurira ubwisungane mu kwivuza gusa ntibanoroherwe n'inzego zishinzwe gukusanya imisanzu ni ikibazo banifuza ko umukuru w'igihugu yazagira icyo agikoraho muri iyi manda ya gatatu y'imyaka irindwi ku buryo boroherezwa ikiguzi cy'ubwisungane mu kwivuza nta muntu ugira mituweli ntawe mana ngewe mburaga na mituweli ngahora nihishe ngashaka niba nzimuka ndagira n'umugabo ndagira aho nakura mituweli ngashaka niba ikibanza cyo mfite no gitanga bikanyobera ngashaka niyo nogera ndazatanga mituweli ku mpamvu zo kuyibura ngahabura bakicara baranyiruka baranjyana barangarura ngatuma umutwe mwoza mumbwirira mbega akatugabanyiriza kuri mituweli kutagira ubwishyu hari abo byatumye bafungirwa mu bitaro bakaba bahamara igihe cy'amezi abiri batunzwe n'abagira neza byaga ku buryo bagemuye ngaza ngo abasabane nuko nawe ndabibonye umuntu ngaho yamba nga magana abiri ngaza kugura agakati naba ndamubonye nuko ngaburara umuryango mvukamo rwose ntabwo ayo mafaranga ntabwo bayabona ni ukudukopa ndana make twobona mbega ubwo nabuzaga kwishyura ubwo mbuzaga kwishyura rero ubwo burava ndanava muno ndishyuye ubwo rero ntabwo nari mfite nuko mbamo amezi abiri gagiye gushira barambyo nzatanga ngo ibihumbi mirongo icyenda ndavuga ndi sinagakura he nanjye ubwanjye kuva navuga ko ndari nafata kuri mirongo icyenda ubwo nuko ibyo imana izashaka nibyo ndegereje ari uguheramo ari ugutaha imbuwe z'imana nizo zizakora nuko bizabishaka niko bizaba
nuko mwango hanaho ngaraga ko naje kureba abana icyakora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage yavuze ko kubafunga atari cyo gisubizo n'ubwo bikorwa alvera mukabaramba ni umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ubwo nyine kubafunga ntabwo bakagombye kubafunga umurara nijoro rimwe uyafite mu by'ukuri ntabwo ashobora kongera kurara ku bitaro utayafite rero ntabwo ushobora kuyamukuramo ku ngufu ntayo ntayafite ntaho wayakura ni uburyo bwo kuvuga ngo reka turebe ko n'umufata ubu n'umubwira nyine agomba kuva ku bitaro yishyuye ntabwo yakagombye ntabwo yakagombye kurenzwaho y'iminsi ingahe kubera ko buri bitaro nyine biriyishyurira byigurira imiti nibyo byibeshaho baba bashatse gushyiramo akantu kugira ngo aba bantu bishyure kuko hari ubwo babasigarana umunsi umwe ariko uwa kabiri ukabona ababishoboye barashatse bakayabaha uyu mwaka kandi wanahungabanyije imibereho y'abatari bake biturutse ku biza minisiteri ishinzwe impunzi n'imicungire y'ibiza midimari ivuga ko ibyabaruwe byangiritse kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa cumi bifite agaciro ka miliyari esheshatu n'igice z'amafaranga y'u rwanda habazwa agaciro k'inzu z'abaturage zasenyutse burundu n'izasenyutse igice imyaka ikiguzi cy'ubuvuzi ku bakomeretse n'agaciro k'ibikorwa remezo byasenyutse midimari ivuga ko kugeza mu kwezi kwa cumi abantu mirongo itanu na babiri bari bamaze kwicwa n'ibiza bikomeretsa abagera ku ijana na cumi n'icyenda inzu ijana na makumyabiri na zirindwi zirasenyuka burundu naho ibihumbi bine magana atandatu na makumyabiri zirangirika ibihingwa biri kuri hegitari ibihumbi bibiri na cumi n'enye bitikirira mu mirima n'amatungo ijana na makumyabiri n'atanu arapfa imibereho y'abanyekongo n'abarundi bahungiye mu rwanda nayo uyu mwaka usize atari shyashya mu bibazo izi mpunzi zagiye zigaragaza harimo kutabona ibiribwa bihagije hamwe ndetse bavuga ko n'amafaranga yo kubatunga bagenerwa ku kwezi nayo yari asanzwe adahagije yagabanutse aho umuntu umwe asigaye agenerwa amafaranga y'u rwanda ibihumbi bitandatu magana inani mirongo inani ku buryo usanga atunzwe n'atagera kuri magana abiri na mirongo itanu ku munsi mu bindi bavugaga bibagoye harimo kubona ibicanwa ibyambarwa ndetse n'ibikoresho by'ishuri ku bana babo ni ibibazo rusange kandi ku mpunzi z'abarundi n'abanyekongo ziri mu rwanda zibarirwa mu bihumbi ijana na mirongo irindwi ziri mu nkambi nini esheshatu n'izindi z'agateganyo abarimu bo mu rwanda nabo bakunze kugaragaza ko bacyugarijwe n'ibibazo byinshi birimo umushahara ukiri hasi cyane kandi ko iterambere ryabo rikigoranye kuko nta n'inguzanyo nini bashobora guhabwa yo kwiteza imbere umushahara wa mwarimu ni muke cyane ugereranyije n'uko isoko rihagaze umwarimu ahembwa amafaranga make ku buryo utajya guhembwa ngo uvuge ngo hari ikintu urasiga kuri konti ngo iyo ugiye guhembwa uba ugomba kumarayo amafaranga yose kuko atanaguhagije mu by'ukuri dufite ibibazo byo kubona inguzanyo cyane cyane inguzanyo ndende ishobora kugira iki kumarira kuko batanga keredi bashingiye ku mushahara ibibazo mbona ni uko imibereho yacu ikiri hasi ugereranyije n'abandi bakozi cyane cyane urebye igihembo cya mwarimu ntabwo amafaranga duhembwa ashobora gukemura ibibazo nyine bya buri munsi by'ubuzima busanzwe ntabwo wajya kwiguriza miliyoni imwe uzishyura mu myaka itanu kandi mu myaka itanu utazakora miliyoni imwe ntawaguha amafaranga keretse ariho amafaranga y'ubuntu ibirebana n'imibereho y'abafite ubumuga bivuga ko yagiye izamuka ndetse yashyirwaho inzego zibareberera ariko by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bo baracyafite ibibazo bikomeye kuko henshi usanga batanahagarariwe nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'Igihugu y'abantu bafite ubumuga bwana Emmanuel Ndayisaba bivuga iyo bangamiye cyane bafite buriya ni ukubasha kumvikana guhanahana amakuru n'abandi icyo kibazo bafite cya mbere bivuze ngo rero abantu iyo batabasha kumvikana mu rurimi hari byinshi babura mu mashuri abana ntibashobora kujya kwiga kubera ko abarimu batazi ururimi rw'amarenga kwa muganga biba ikibazo kujya kwivuza usanga nta banga ririmo kuko akenera umuntu ujya kumufasha muri polisi naho usanga kugira niba agize ikibazo mpuza na, na polisi banagiye kuri burigade yahohotewe cyangwa kure ikindi kintu kitari cyiza kiba ikibazo kugira ngo abashe kumvikana nabo kuba batabasha kuvuga ntibanumve ni imbogamizi ikomeye cyane ibabera intambamyi yo kutabasha kugera ku bikorwa nk'ibyo abana b'abanyarwanda iby'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi usize bigitsikamiye imibereho myiza y'abanyarwanda bishobora kuzabonerwa igisubizo muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi bibiri na cumi na karindwi bibiri na makumyabiri na kane mu kwezi kwa cumi minisitiri w'intebe eduard ngirente amurikira inteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi yavuze ko mu bizakorwa kugira ngo intego yo kugira umunyarwanda ushoboye ufite ubumenyi ubuzima bwiza kandi ubayeho neza mu muryango utekanye igerweho icya mbere ari ukurushaho gufasha gutera imbere no kwigira abanyarwanda bari mu cyiciro cy'ubukene n'icy'ubukene bukabije bari ku kigero cya cumi na gatandatu ku ijana nk'uko imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ibyerekana ariko leta y'u rwanda yihaye intego ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani abari mu bukene bukabije bazaba ari icumi ku ijana gusa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga bimwe mu byaranze uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi tunyarukire mu burundi mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana atunyuriremo ibireba urwego rw'ubuzima mu bibazo bijyanye n'amagara y'abantu byagiye biraranga uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twaraye turangije harimo indwara y'igisukari nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe perepedia burundi ishyirahamwe ryishinze kurwanya iyo ndwara umuforomokazi sipesi caritas sabyimana arongoye aperepedia burundi mu mwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu ibihumbi bitandatu n'amajana umunani na mirongo itatu na batatu twari dufise abantu amajana atanu na mirongo ibiri na batatu bafise indwara ya diyabete uyu mwaka twarapimye abantu ibihumbi icenda n'amajana umunani na mirongo umunani muri bo hiyongereye ko abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'icenda bashasha turafise abana turafise abakuze abatama n'abatamakazi sipesi caritas sabyimana amenyesha ko igituma ivyo biharuro biduka uko umwaka utashe ari kubera abarundi bafungura ibinure vyinshi vyaba ibiciye mu nyama canke mu mavuta akabasaba guhindura imirire kubera amahimiriza yagiye arakogwa n'abakora mu gisata kijanye n'amagara y'abantu mu burundi abarundi batari bake bariko barijukira kwipimisha iyo ngwara barumbanze ezekiel twahuriye ku kigo ca prepedia burundi mu gisagara ca gitega je kwipimisha nagize umutima wo kuza kandi gusubira kuraba ubuzima bwanje ukundi bumeze rero nagomba ntere akamo abashingantahe bagenza anje baze kuko twaramaze kuvyumva ko ingwara y'igisukari ari ingwara mbi ikindi kibazo cavuzwe mu mwaka turangije ni ikijanye n'umugera wa sida mu barundi batari banciye aho abo barundi bifise ntibakunda kwipimisha kugira ngo batangure kuja ku muti ku mugaragaro bahitamo kugura uwo muti mu kinyegero mu gihe uwo muti wari usanzwe utangwa ku buntu muganga thierry nahimana arongoye igisata gikurikiranira hafi abagendana umugera wa sida mu bitaro vyitiriwe umwami khaled mu gisagara ca bujumbura abantu novuga ko batize cane abantu batize amashuri menshi nibo batworohera cyane bumva cyane ingorane zijyanye n'ibi by'umugera wa sida ko ikintu mubariye aracumva mugabo hariho abantu n'ubu batemera iyo ndwara umubariye ko agwaye atabyakira ni naho baca binyegeza banywa imiti mu kinyegero ugasanga uwo muntu ntigera aza kwivuza kwa muganga kubera gutinya ko abandi bobibona no mu mashirahamwe yigenga akorera mu gisata cyo kurwanya sida mu burundi ico kibazo baremeza ko bakibona aho twavuga nk'amashirahamwe nka swa burundi abubef lbp plus na anss mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi baremeza ko ivyegeranyo baronka bivuye mu bisata birwanya sida vyerekana ko ico kibazo kiriho naho atacigwa nyezina kirakogwa kuri ico kibazo muganga maria noela ruri hose akora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata igwanya umugera wa sida mu burundi ego ivyo birabitwereka cyane rwose ni ku mpamvu zabo turabandanya tugira tubigisha ko bose botegerezwa kuza kwipimisha ariko kuri bo ntibaza kwipimisha cyane cyane abantu bafise amahera bagashaka kwigurira imiti ku bwabo ntibaze ku bigo bibijeje kugira ngo dushobore kubapima twubahimiriza bose ko boja mu bigo bibejejwe kugira ngo bashobore gupimwa kugira ngo dushobore kubashira ku miti umugera wa sida urandurwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi tubasaba ko byumva ko umugera wa sida ni indwara nk'izindi kandi urashobora kugendana umugera wa sida uri gufata imiti muri icyo gihe nta ngorane uzobaho ubuzima bwawe bwose nk'uko abandi batagwaye nta buhinga bwa none buraboneka mu burundi kugira ngo umurwayi ntashobore gutora umuti mu bigo bibiri bitandukanye ari nabyo bituma abo bifise bashobora kugura umuti wo gupfufaza ku bawutoye inshuro zibiri ikibazo kijanye n'irondoka ry'amagara meza naco kiri mu vyaranze muno mwaka mu ntara ya karusi aho hari abagabo bafashe ingingo yo kwiyugaza burundu ku biro vy'akarere k'ubuzima ka buhiga mu ntara ya karusi niho habonetse abagabo barenga igihumbi bitabiriye ico gikorwa muganga yohani nzisabira ajejwe ibibazo vy'ubuvuzi ku bitaro bikuru vy'i buhiga ngaho buhiga uwo mugambi hari aba- abagabo barawitavye twara- bara- hari kwigisha guhimiriza twabonye yuko dukoreye ku bagore gusa bidatanga i- novuga amazita me- meza gusumba Duca tuvuga tuti dukorere kuri bose abagabo batari bake bara- baravyitavye kandi n'uwo bantu yavyitaba baraza turabibagirira kandi vyagenze neza umugabo wese aza ntitubimukorera hariho aba ivyo dufatirako ariko numva yuko umugabo tu- turaba imyaka bafise turaba kandi n'abana bafise minimum bafite abana bane akaba kandi yabyumvikanye n'umugore badusinyire kuko iyo yabisanze u- uwo uwo tubigiriye ntasubira kubyara ni igikorwa kivugwa ko vyinshi na benshi aho hari abagereranya ico gikorwa n'ugushahurwa ariko nk'uko bivugwa na muganga yohani nzisabira ico gikorwa nta kintu na kimwe conona ku bijanye no kurangura amabanga y'abubatse nkurikiye gerevazi umwe mu biyugaje avuga ko abavuga ivyo ari uguhuguza nta muntu akiri muto mu bo twari kumwe turumva bavuga ivyo n'abashaje kandi ntibagirira ngo ni kubera ivyo ricaye na jewe aha nta nta bibazo novuga ngo hari ingorane ibi byanteye biranashingirwa intahe na ndoricima francoise umukenyezi wiwe benshi baranakunda no kubimbaza bakambaza ngo none ngo ubona ngo bica bigenda gute ngo burya ngo kariro ntigaca kagenda kuko bavuga ngo baba babaciye umunsi itemwe iti nta na kimwe ti kurya nyene biba biri niko bibi- biguma bimeze muri uyu mwaka dusozereye nyene abanywanyi b'ishirahamwe mituwere rifasha mu kuvuza abakozi ba leta nabo bararanzwe n'imyidogo imyidogo yabo ahanini ifatiye ukuntu bavuzwa n'imiti bavuga ko ifise ubushobozi buke bita generike mu gihe abaganga baba babandikiye imiti y'amasipesiyalite konsilia nibigira umuyobozi mukuru wa mituwere yaragize ico avuga kuri ico kibazo mbe ndaritse yuko dutegerezwa kuzana amasipesiyalite make cyane kubera arazimbye tukajana cyane cyane ayo bita generike kubera niyo umunyagihugu mutoyi twavuga ashobora gushikira akariha kandi nayo nyine aravura nk'ibindi hakaba rero n'ikibazo gishasha dufise cabo dukorana baja kwirangura hanze abo nabo nyine bafise ingorane zabo zigaca zigaruka zikatugwako mitiweri gushika uno munsi ntirashobora kurangurira hanze imiti ku buryo yogira sitoke yayo tutorinda kuja turaca ku bandi ivyo rero iyo nyishu ntiturayito- ntiturayironka ariko twarabishikirije nico gituma rero tuguma muri izo ngorane imiti ikabura imyidogo nayo ikaguma yongerekana mu migambi y'uno mwaka dutanguye mituweri ivuga ko igiye gushiraho ubuhinga bwa none kugira ngo mituweri ishobore guhanahana amakuru n'ibitaro mu buryo bunyaruka ku bijanye n'uko amafarumasi ya mituweri atari mu burere bwose bw'ubuvuzi konsilia nibigira avuga ko bituruka ku buryo buke bwa mituweri nk'umuti wifata kibanza umuyobozi mukuru wa mituweri avuga ko bariko barategura gukorana n'amafarumasi y'abigenga ari mu burere bw'ubuvuzi ahakenye farumasi za mituweri ikarusi Fidel Antoine Sayimana ijwi rya Amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha mu izina rya bagenzi banjye ndabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika